radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi ni kinyarwanda turabaramukije mwese mukurikirana ibiganiro byo muri kano gatondo muri kumwe na aloyizi bigirimana hano muri sitidiyo za radiyo ijwi ry'amerika turi ku munsi wa gatatu itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri kumwe na aloyizi bigirimana ni umwanya mutoya tugira tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino imbere y'uko duha akanya fideli nsabimana nkafatira mu ngata kugira abandanye n'amakuru avugwa muri ako karere ariko mu makuru y'akarere mu ncamake leta y'u rwanda ishikiriza ko karikisi nsabimana atazigwa sankara agiye gushyirwa mu minwe y'ubutungane bw'u rwanda aya makuru n'ayandi avugwa mu karere turayabashikiriza mu kanya ariko reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump aragabisha igihugu cya cuba ko gishobora gufatirwa ibihano ruhasha mu gihe iyo leta y'icyo gihugu y'abakominisite itohagarika vuba bwango gutanga imfashanyo za gisirikare hamwe n'izindi mfashanyo ku gihugu cya venezuela ubwo butumwa ku rubuga rwa twitter perezida trump yabishikirije igihe ibiro byiwe white house byariko bikurikiranira hafi kumbonesha kure imigumuko iriko irabera muri Venezuela ku cizere c'uko abasirikare bazogondozwa bagashigikira abanyagihugu bifuza ko ubutegetsi buhabwa mu mahoro Juan Guaido agasubirira Nicolas Maduro ku butegetsi inyuma y'iminota Trump ashikirije ubwo butumwa umushikiranganji wiwe w'imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo yavuze ko Maduro yaza yaramaze kwitegura guhunga igihugu ciwe Venezuela mu gatondo kejo ku munsi wa kabiri yerekeza mu gihugu ca Cuba ariko ngo ahanurwa n'uburusiya kuguma mu gihugu leta ya Trump ikaba yagiriza igihugu ca Cuba hamwe n'uburusiya kuba ari vyo bihugu bigumije Maduro ku butegetsi Maduro mwibuke ko yasubiriye mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu Hugo Chavez yagiye ku butegetsi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani inyuma yo gutsinda amatora ha ruhande y'igihugu ca Cuba hamwe n'uburusiya ibihugu nk'ubushinwa na Turukiya bibandanya vyemeza ko perezida Maduro ariwe aramutswa igihugu ca cha Venezuela. Ku munsi wa itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu buri mwaka ibisagara bikomakomeye ku isi birahimbaza umunsi mukuru w'abakozi ku isi nzima ndetse n'ibindi bihugu ibisagara rero bikomeye ku isi byongereje umutekano mu kongereza abapolisi hamwe n'indege za drone zigenda zitagira abadereva zigenzura amasinzi y'abantu yitezwe kuba ahimbaza uno munsi mukuru w'abakozi ku isi nzima umunsi mpuzamakungu w'abakozi ukaba uhimbazwa ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatanu buri mwaka ni umunsi w'akaruhuko mu bihugu birenga mirongo umunani biri ku isi ubufaransa busanzwe buri mu myiyerekano y'abiyise jire jone basaba ibihinduka muri ico gihugu butegekanya kwikora ku bapolisi barenga ibihumbi ndwi n'amajana ane hamwe n'indege za drone ziharurwa mu macumi mu gisagara ku murwa mukuru Paris umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu c'ubufaransa christophe castaner yavuze ko hashobora kuba abakora iterabwoba bashobora kwinyegeza mu bantu bamba jire jone basanzwe bariko biyemeriza leta aho rero ni mu mabarabara y'ipari mu bufaransa ibindi bihugu bihava bikomeza umutekano kuri uyu munsi ni ubudagi indoneziya turukiya hamwe n'igihugu ca irani muri afurika naho inyuma y'igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cataziriwe idayi abanyamozambike baharurwa mu majana barokotse imyuzure n'imvura bahungishijwe mu makambi muri malawi mu ntango z'ukwezi kwa gatatu bavuga ko biteguye gutahuka mu gihugu cyabo kiretse bimuriwe mu bice bikirurutse ku bw'imyuzure itarahera basaba leta ya Malawi kwisubirako ku ngingo yafashe yo kugara iyo kambi muri uku kwezi kwa gatanu abategetsi ba leta ya Malawi bavuga ko batagira uburyo bw'amafaranga bukwiye bwo kuguma bafasha abo banya Mozambique mwibuke ko mu kwezi kwa gatatu igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cataziriwe idayi cishe abantu barenga igihumbi kibomora n'amazu menshi muri Mozambique muri Zimbabwe hamwe no mu gihugu ca Malawi Indongozi z'abari mu myerekano muri Sudani ejo kuwa kabiri zagirije igisirikare kuba gifata minenerwe ivyo guha ubutegetsi abasivile ni nyuma yaho habaye ukutabona kumwe abazoja muri leta mfata kibanza ihurikiyemwo abasivile n'abasirikare ivyo vyashikirijwe na Mohamed Naji Al Assam arongoye ishiramwe ry'abakozi muri ico gihugu ca Sudani mu kiganiro n'abamenyesha makuru yavuze ko abasirikare bariko bararondera kwiyagurira ubutegetsi uko umunsi utashi warongoye abari mu myerekano ntiyemera ibisabwa n'abasirikare ko amwe mu mabarabara yazibiwe hafi y'ibiro bikuru vya gisirikare yugururwa mu kurangiza ubwicanyi kivungwa ku banyagihugu mirongo itatu n'indwi muri arabiya sawudite bwatumye amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu harimwo amunisiti interinasiyonari ava mu gacerere arimwo asaba leta y'icyo gihugu guhagarika ubwo bwicanyi arabiya sawudite mu ndwi iheze yaraciriye yaraciye imitwe abagabo mirongo itatu n'indwi muri bo mirongo itatu na bane n'inkehwa z'abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiyite bagirizwa ibyaha by'iterabwoba fidel urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye ku yerekeye uburundi aho inyuma y'imyaka ine uburundi bwinjiye mu bibazo bya politike abaharanira agateka kazina muntu bemeza ko ibintu bibandanya biba bibi gusumba mu biganiro bamwe mu bashingamateka ba amerika abagize amashyirahamwe ndetse n'abarundi babi washington bagiranye ku munsi wa mbere izo mpande zose zasanze ikibazo cy'uburundi kiriko gitera cibagirana n'aho impinga kiri ndende inkuru tubaza mugenzi wacu diane nininahazwe yadukurikiraniye ivyo biganiro abitabiriye ivyo biganiro vyabereye ahakorera inama nshingamateka ya amerika ayi washington dc bagarutse ku bibazo bitandukanye birimo ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro no kubahiriza agateka kazina muntu umushingamateka yatowe muri leta ya massachusetts jim mcgovern akomoka mu mugambwe w'abademokrate ari mu bafasha amajambo yavuze ko intambwe uburundi bwari bwarateye muri ivyo bisata amasezerano yarushaga zikomeje gusubira inyuma nk'ibirenge
uburundi bwahoze ari ahantu hatanga icyizere nyamara ubu siko bimeze perezida yabaye kimwe n'abandi bakuru b'ibihugu bo ku isi bakunda ubutegetsi bagahinduka abanyagitugu batagira icyo bihanganira muri iki gihe ari muri manda ye ya gatatu nkuru nziza yatangiye gusenya inzego z'ubuyobozi zari zigamije gutuma igihugu kidasubira mu rugomo arigwizaho ububasha icyo agambiriye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni ugucecekesha amajwi yose agira icyo anenga mu gihugu hose yahaye urubuga abanyarugomo polisi n'abashinzwe umutekano bakabatiza umurindi mu gihe nanone igihugu cyitegura amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri guverinoma y'uburundi yafunze ibiro bya oni byita ku burenganzira bwa muntu ibuza bbc gutangariza ku butaka bwayo ihagarika ijwi rya amerika kandi ishyira amananiza ku miryango itagengwa na leta mu buryo bwo kuyigenzura no kuyitera ubwoba urubuga rwa politiki rwagabanutse ku buryo bugaragara tugomba gushaka icyakorwa amazi atararenga inkombe igihe kirageze kugira ngo dufungure amaso dushyire hamwe ibitekerezo kuko duhangayikishijwe n'ibirimo kuba
Marguerite Barankitse aramutswa ikigo Maison Shalom yari muri ivyo biganiro n'ahashima umwitwarariko wa Amerika ku Burundi utubazo tw'ico gihugu kiriko kirakora kugira ngo ivyo bibazo bive mu nzira ntitubuze marguerite barankitse uko abona ivy'uburundi ni nako lewis maj atwara igisata ca afurika y'ubuseruko mu shirahamwe mpuzamakungu gita agateka kazi na muntu human rights watch abibona n'aho asanga abikurikiranira kure bo kwibaza ko agahengwe kabonetse kuko amakuru y'ibiba ubu bigoye kuyatangaza
mu myaka ishize uburundi bwari igihugu ntangarugero mu karere mu bijyanye n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu ashatse urwo rubuga rwagabanutse ku buryo muri iyi myaka ine ishize abenshi mu mpirimbanyi za sosiyete sivile n'abanyamakuru bigenga bakiri mu buhungiro abagumye mu burundi botswa igitutu bagatabwa muri yombi uheruka gufungwa ni Jamal Rukuki yazize guharanira uburenganzira bwa muntu ikindi nshaka kuvugaho ni uburyo amafaranga akusanywa ayo ntazakoreshwa mu matora cyangwa mu zindi serivisi zihabwa abaturage ayo mafaranga arakwa ku ngufu ibihugu bituranyi biteze amaso amerika ngo bizarebe icyo dukora ku ihohotera rikabije twiteze mu matora ataha
mu gihe abari muri uwo mubonano bagarutse ku kibazo c'impunzi z'abarundi zifatwa nabi mu bihugu nka uganda na tanzania bamwe mu barundi baba washington barafise ico basaba leta ya amerika jean belkimas manirakiza ni umwe muri abo barundi twashatse kumenya ico leta y'uburundi yibaza kuri ivyo vyageje vyose umuvugizi wayo prosper ntawugwamiye mu kiganiro gito yaduhaye kuri telefone atubwira ko ubwa mbere adashobora kuvugana n'ijwi rya amerika bivuye ku co yise ukuba batacubatse rukirisu n'iyo radiyo n'imigenderanire itari myiza ubwa kabiri ntawugwamiye yasiguriye igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda ko atovugira leta ataciramutuma gutangaza mu burundi kandi leta igiye kongereza amafaranga y'iterambere yahora ironsa amakomine ku mwaka ivyashikijwe n'umukuru w'igihugu petero nkurunziza mu ijambo yashikirije abarundi mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi bimwe mu biri muri iryo jambo tubibaze oriane itanga ishaka yakwirikiranye iyi nkuru muri iryo jambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagarutse ku bushomeri buri mu gihugu aho yatomoye ko buraje ishinga leta n'abanyagihugu petero nkurunziza yavuze bimwe mu byaranguwe n'ibibandanya kurangurwa mu ntumbero yo gutorera umuti iyo ngorane ihanze uburundi n'abarundi bakozi bakoresha leta y'uburundi n'abarundi ku giti cyabo barajwe ishinga n'ikibazo cy'ubushomeri utwigoro twinshi muri iyo ntumbero twaragizwe biciye mu migambi itanga akazi aha twavuga nko mu bushikiranganji bw'amasoko ntangangufu ubutare n'agataka ubw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ubw'ibikorwa bya leta mu mashyirahamwe yemererwa gukora n'ikigo kijejwe korohereza abanyamitahe gushinga amashyirahamwe n'ahandi leta y'uburundi igiye kubandanya gufasha amakomine mu migambi yo kwiteza imbere nk'uko bigira buri mwaka umukuru w'igihugu cy'uburundi yatangaje mu ijambo ryiwe ko amafaranga yahora aronswa amakomine agiye kongerezwa zoshishikara kusahiriza amakomine mu migambi izamura ubutunzi bwayo mu kongereza amahera agenewe amakomine ave ku miliyoni amajana atanu aje ku miliyoni amajana atanu na mirongo indwi ku mwaka nyamara rero turibukije ko ayo mahera turonsa amakomine adasubirira ibikorwa rusange turakeje kandi turakingurukiye amakomine batadebukiwe mu bikorwa rusange nibabera akarorero yandi makomine turashimishwa n'urugero rw'umwimbu w'ibifungurwa umwimbu w'ibiterwa njabukamazi na cane cane ikawa tutibagiwe umwimbu mu gisata c'ubutare n'agataka hamwe n'umwimbu mu gisata co gutororokanya amakori n'amatagisi turashimiye abashikiranganji b'abahetsi b'intara zitandukanye abashinga amateka n'abakemuza amateka tutibagiye n'abandi barundi b'imboneza barazwi ishinga no guteza imbere igihugu bahereye aho bataye urusogi mu gihe uburundi buca bwifudikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukozi n'akazi hari abo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashimira n'abandi agayira turashimiye kandi inshabwenge z'abarundi mu bisata bitandukanye mu vyiyumviro n'impanuro zubaka batanga hamwe no ku mutima wo kurwanira no guharanira inyungu n'iteka ry'igihugu naho dushimishwa n'ibyaranguwe mu bisata nka byose bigize ubuzima bw'igihugu ntitwokwirengagiza kunegura ibikorwa bidatera iteka igihugu cacu bikorwa n'abantu bari ku rushi bibandanya kwibonekeza hirya no hino nko mu bajejwe intwaro mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi mu bucamanza mu gisata c'amagara y'abantu mu gisata c'ubutunzi mu gisata kijejwe gutunganya ibisagara n'ibikorwa vya leta mu gisata c'indero haba mu barezi badohoka ku ibanga canke ku baregwa bigenza nabi abakozi baceregwa abajya imitsi abandi n'abandagaza amabanga y'akazi abakingira ikibaba ababangamira umutekano n'ubutunzi bw'igihugu abakozi ba leta biha ububasha badahabwa n'amategeko abahingura ibyonona amagara y'abantu abo mu mashyirahamwe ya leta basa n'abayagize ibyibare byabo n'abandi naho abo tudondaguye bari ku rushi ntitwokwirengagiza ko ubuto bw'urutobo butarubuza kurura ntitwokwibagira kunegura n'abantu ku giti cyabo bakora ibitaroranye aha twavuga ababangamira ibidukikije abadandaza bamwe bikinga kumbezi n'abandi bashorera ibidandazwa hanze y'igihugu ariko ntibagarukane amahera y'agaciro abadandaza ibyataye agaciro harimo n'imiti abajya ibiturire n'izindi ngeso z'uburyarya abakozi b'imana bataye umurongo abacyoza igihugu cabibarutse n'ubundi bube gito butandukanye umunsi mukuru w'abakozi n'akazi mu burundi uzohimbazwa ku migwa mikuru y'intara zose z'uburundi nk'uko amakuru dukesha ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu abivuga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda ku nshuro ya mbere u rwanda rwemeye ko ruhise major calixte nsabimana azwi ku izina rya sankara yakunze kumvikana nk'umuvugizi w'umugwi wa frn urwanya leta y'u rwanda umushikiranganji w'imigenderanire y'u rwanda n'amakungu richard sezibera akaba yabwiye itangazamakuru ko mu minsi mikeyi azoshikanwa imbere y'ubutungane inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboyi
mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri wa kabiri minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda richard sezibera yavuze bwa mbere ko u rwanda rufite majoro kariste sankara umuvugizi w'umutwe wa fnr urwananya leta y'u rwanda igihe yafatiwe aho yafatiwe n'uburyo yafashwemo nta byinshi uyu muyobozi yabitangajeho we yita sankara majoro we yitwa meja sankara kariste habimana nawe umaze iminsi avuga ko yafashe nyungwe yigamba bya bitero byishe abantu za kitabi n'ahandi akajya ku maradiyo akabivuga akajya ku maradiyo akavuga ko azakora n'ibindi ko ibyo ngibyo bidahagije hari n'ibindi ashaka kuzakora akajya ku maradiyo akigamba urupfu rw'abanyarwanda abanyarwanda bapfa imodoka batwitse icyo gihe icya mbere ntabwo bazabishobora kandi ko twebwe nk'u rwanda nka leta y'u rwanda itazabyihanganira akaba ariyo mpamvu dukoranye n'abandi mu nzego zitandukanye Meja Sankara yagaruwe mu Rwanda hano akaba inzego zibishinzwe ziri bumushyikirize ubucamanza kugira ngo asobanure ibyo bintu akora minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda sezibera wari umaze kwakira abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda yabwiye abanyamakuru ko majoro sankara atari we wenyine ushakishwa yavuze ko hari abandi bayobozi b'imitwe ivuga ko ifite umugambi wo gutera u rwanda baba mu bihugu bifite ababihagarariye i kigali asaba ibyo bihugu kubata muri yombi rusesabagina agahaguruka akavuga ati yewe umutwe wacu umutwe wa gisirikare uzagaba ibitero bizagenda gutya n'abandi abitwa bantirikina bari mu bufaransa n'abandi ba kayumba bari muri south africa bitwa bahimbara baba muri canada abantu bavuga ko bagamije kugaba ibitero mu rwanda ibitero byica abanyarwanda kandi baba muri ibyo bihugu byo hanze ndetse bamwe bafite n'ubwenegihugu bw'ibyo bihugu icyo ni ikibazo twabagejejeho twumva bidakwiriye ko umuntu ya umuntu yaba ari hanze aho yica abanyarwanda cyangwa se afatanya n'abica abanyarwanda afatanya na fdr n'abandi ntibimugireho ingaruka ahari twumva ari responsibility y'ibyo bihugu kubakurikirana batabakurikirana u rwanda rukabikurikiranira avuga ku bihugu byagiriye inama abaturage babyo kwitondera kujya muri bimwe mu bice by'u rwanda sezibere yavuze ko u rwanda rutekanye asobanura ko amwe mu makuru ibihugu byashingiyeho biburira abaturage babyo kuba bagabanya ingendo bakoreraga mu rwanda ari ayatanzwe n'abarwanya u rwanda ndetse n'ibinyamakuru bimwe byo mu bihugu bituranye n'u rwanda zimwe muri zo zashingiye ku bintu bitari byo bidafite ukuri ku mpuha zikwizwa n'abo navuze bamwe abayobozi bamwe bitwa bafite imiti yitwara gisirikare basankara n'abandi abantu bakaza bagasakuza bati twafashe nyungwe bati nta muturisi dushaka abo bari muri ibyo bihugu hanze ibyo bihugu byo hanze bikazamura travel advisory icyo ni ikibazo twabagejejeho ntabwo nibwira ko bafite amakuru ari usayo dufite ntabaturusha amakuru ku gihugu cyacu kandi tuzi ko igihugu cyacu gitekanye icya kabiri ni uko hari bamwe bimwe mu binyamakuru cyane cyane byo muri uganda byabizamukiyeho bikazivuga uko zitari bakavuga ngo ibihugu bimwe ngo byasabye abantu babyo kuva mu rwanda ba mukerarugendo haba muri nyungwe haba muri mu birunga haba n'ahandi barakomeza kwiyongera kuko bo baba babizi iby'uko majoro sankara ari mu rwanda byahise binemezwa n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha bw'igihugu rib rwasohoye itangazo kuri twitter rwemeza ko sankara yafashwe akaba azakurikiranwa n'ubutabera kubera ibyaha yakoze birimo byo kureba umutwe wa gisirikare utemewe urwanya leta y'u rwanda gukora ibikorwa by'iterabwoba gushimuta no gufata bugwate abantu ubujura bwitwaje intwaro no gusahura mu minsi ishize nibwo amakuru yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru ko majoro karisiti sankara yaba yarafatiwe mu birwa bya komoro ariko nta kintu na kimwe u rwanda rwigeze rubitangazaho kugeza uyu munsi rwemeye ko rufite sankara asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza uyu munsi mu burundi mu rwanda no mu bindi bihugu byinshi barizihiza umunsi w'abakozi nk'uko bisanzwe buri mwaka ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu muri leta zunze ubumwe za amerika ho bawugira mu kwezi kwa cyenda nibyo tuganiraho mu magambo make muri leta zunze ubumwe za amerika igitekerezo cyo gushyiraho umunsi w'umurimo n'abakozi cyaturutse ku mugabo witwa peter maguire yavutse mu gihumbi magana umunani na mirongo itanu na kabiri yitaba imana mu gihumbi magana cyenda na gatandatu yabaye umwe mu bashinze kandi baba abayobozi b'imena b'impuzamashyirahamwe y'abakozi afl ni ukuvuga american federation of labor kuri we umunsi w'umurimo n'abakozi wagombaga kuba uburyo bwo kwerekana imbaraga n'umubano by'amashyirahamwe y'abakozi baje kubigeraho maze ku itariki ya kane y'ukwezi kwa cyenda mu gihumbi magana umunani na mirongo inani na kabiri ubwo hari ku wa mbere umunsi w'abakozi bawizihiza bwa mbere na mbere mu mujyi wa new york mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika uwo munsi abakozi barenga ibihumbi icumi icyo gihe bari benshi bakoze urugendo mu mujyi wa new york berekana koko ingufu zabo kandi berekana ko bashyize hamwe kubera uwo mubare nyine munini wabo kuva icyo gihe umunsi w'abakozi n'umurimo warangwaga n'urugendo rwabaga buri mwaka muri new york kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo cyenda na kane ubwo umunsi w'abakozi wabaye uw'igihugu cyose cya leta zunze ubumwe za amerika ariko ntibyikoze koko rero mu gihumbi magana umunani na mirongo cyenda na kane abakozi b'ibigo by'ubwikorezi muri gari ya moshi hafi ya bose mu gihugu bari bamaze iminsi mu myigaragambyo yo kwamagana icyemezo cyo kugabanya imishahara yabo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika w'icyo gihe grover cleveland yohereje abasirikari ibihumbi cumi na bibiri kubasubiza ku kazi ku ngufu byahitanye abakozi cumi na batatu bikomerekeramo abandi cumi na barindwi ubwo bwicanyi bwakubise inkuba itagira amazi mu gihugu hose no mu nzego z'ubutegetsi zacyo byatumye perezida cleveland n'inteko ishinga amategeko congress bashyira ku murongo wa mbere ubwiyunge hagati ya leta n'amashyirahamwe y'abakozi iyo politiki yabyaye byihutirwa cyane itegeko rishyiraho umunsi w'abakozi n'umurimo mu gihugu cyose nk'uko amashyirahamwe y'abakozi yari amaze imyaka abiharanira hari hashize imyaka cumi n'ibiri umunsi w'abakozi wa mbere na mbere wo mu mujyi wa new york ubaye kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo cyenda na kane itegeko ryagize uwo munsi uw'ikiruhuko ku bakozi bose bo muri leta zunze ubumwe za amerika baba abakozi ba leta baba abakozi bo mu bigo byigenga itegeko ryawushyize ku wa mbere wa mbere w'ukwezi kwa cyenda buri mwaka nshuti zacu ikiganiro amerika naciye umunsi ntagihumurije mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hari niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.